murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni ku wa mbere itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi aho muri hose mudusange no ku mirongo migufi kugeza saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe tumutekera mu musegetera tukamujyana ku buvuzi iyo bari ni ikintu c'ibirometero nka bitatu tumushikayo yarembye na gose karibu ngadenduke uyu ni umwe mu barundi bari mu nkambi y'impunzi ya murongwe ni mu karere ka fizi muri kivu y'epfo ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas tuyahere ku bitero abategetsi ba nigeria batangaza ko bombe zatewe n'abihevye zishe abantu bashika kuri mirongo itatu n'umwe ejo ku munsi w'imana mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya borno ico gitero cabaye ku w'imana nyene mu gisagara ca dambowa nta n'umwe yari bwitirire icyo gitero gushika ejo ariko ibitero nk'ibyo byegekwa ku gatwe k'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu boko haramu yagirizwa urupfu rw'abantu bashika ibihumbi mirongo ibiri kuva utanguye ibitero mu buraruko bwa nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ahandi havugwa ibitero ni muri afghanistan aho bombe y'umwiyahuzi yishe abantu bashika kuri cumi n'icyenda ikomeretsa abarenga mirongo itanu mu buseruko bwa bw'icyo gihugu cya afghanistan ni nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi gitero nk'icyo muri ako karere icyo gitero ceje ku munsi w'imana cyabereye hagati mu gisagara cya jalalabad ni ku murwa mukuru w'intara ya nangarhare ahari inyubakwa z'ibiro vya leta zitari nke abasirikare ba leta hamwe n'abarwanyi b'abatalibani bariko bahimbariza hamwe umunsi wa nyuma wa eid il fitri urangiza ukwezi kwa ramadani bari bamazemwo bisonzesha nta muhari uremera ko ari wo wakoze ico gitero abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko biteze ko ibitigiri by'abafa vyiyongera baravye ingene inkomere zimeze abimukira batanu binjiye muri leta z'ubumwe za amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko barishwe abandi barakomereka ejo ku munsi w'imana mu isanganya ry'imodoka bariko bahunga abapolisi bariko barabakurikirana ni muri leta ya texas ayo makuru akaba yashyikirijwe n'ibinyamakuru byo muri ako karere iryo sanganya ryabereye ahitwa big wells ni hanze y'igisagara cya san francisco san antonio murambabarira inyuma yaho abapolisi bariko bagerageza guhagarika imodoka abo bimukira barimwo bariko barahunga abashika kuri cumi na bane nibo bari muri iyo modoka harimwo n'umushoferi atakomeretse cyane ibyo bibaye mu gihe leta z'ubumwe za amerika izi imaze gutandukanya abana bashika ibihumbi bibiri ku bavyeyi babo binjiye muri leta z'ubumwe za amerika baciye ku mbibe kandi badakurikije amategeko ku mugabane wa buraya bimukira barenga amajana atandatu bagizwe n'abagabo abagore hamwe n'abana benshi bamuka muri afurika baragize umunezero ntangere n'ibyizigiro ejo ku munsi w'imana igihe ubwato barimwo buheruka gutabarwa bwemererwa gushika ku kivuko cya esipanye ubwo bwato bwiswe aquarius bw'umuryango w'abaganga batagira imbibe medecin sans frontiere bwagerereye ku kivuko cy'igisagara cya valencia ni muri icyo gihugu cya esipanye abari muri bwo bakiriwe n'abakorera ubushake b'umuryango utabara imbabare croix rouge barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu hamwe n'abandi bakora mu mashyirahamwe atanga imfashanyo abapolisi abaganga hamwe n'abasobanuzi bakiriwe inyuma y'indwi ubutaliyano hamwe n'izinga rya marte byaranse kubakira ku butaka bwabo esipanye kivuga ko kizoba kirabakiriye iminsi mirongo ine n'itanu mu gihe bazoba bariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu nyine cya esipanye cyangwa ababyifuza mu gihugu cy'ubufaransa muri colombia umushingamateka ivan duke niwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu w'imana muri colombia aca yemera ko agiye gusubiramwo kwandika gushasha amasezerano y'amahoro leta yumvikanye ko n'umuhari farke wahoze uyirwanya duke yatsinze uwahoze ari umurwanyi kandi akaba yarabaye n'umukuru w'igisagara bogota Gustavo Petro ku majwi mirongo itanu nane kuri mirongo ine n'abiri ku ijana mu gice cya kabiri cy'amatora cyabaye ejo ku munsi w'imana Petro ashigikiye amasezerano y'amahoro n'umuhari fa ashigikiye amasezerano y'amahoro leta yasinye n'umuhari farke yiyamamaje avuga ko amatongo ya leta ataco ariko arakoreshwa azohabwa abarimyi b'abakene ariko duke yemeye ko azoshiraho icuka ciza kizotuma ubutunzi bugeze habi bunaguka muri ico gihugu akaba ari naco kumbure abanywanyi bamutoreye ngo abe umukuru w'igihugu yimirije mu makuru y'inkino naho ni ya makuru y'inkino abandanya igikombe c'isi mu gihugu c'uburusiya kuri uyu munsi wa mbere ububirigi buza guhura n'igihugu ca panama naho igihugu cya tunisiya gihure n'ubwongereza ni mu gihe cyo ku munsi w'imana wabaye umunsi wa kane w'igikombe cy'isi yose serbia yatsinze kositarika kimwe ku busa mexique itsinda igihugu cy'ubudage kimwe ku busa nyine brezil n'ubuswisi baranganije igitsindo kimwe kuri kimwe ndabibutse kandi rero ko ububirigi buhura na panama uno munsi tunisiya ihure n'ubwongereza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane ni amakuru yo mu biyaga bigari abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya murongwe mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'amajyepfo ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'imodoka itwara abarwayi umunyamakuru wacu vedaste ngabo yagiye kubasura araduha ibindi bisobanuro impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi y'umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodokari yambiranse muri iyi nkambi kubera iki kibazo usanga izi mpunzi z'abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abagwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya katarukuru ahaba ari za ambiranse zijyana abagwayi i baraka ambiransi umwanya tuyikenereye ntituyironka abantu tubatekera mu musegetera hagize uwuremba tumutekera mu musegetera tukamujyana ku buvuzi iyo bari ni ikintu cy'ibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musegetera tumushikayo yarembye na gose karibu ngo adenduke mwari mukwiye kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye tumenye uwundi mwanzuro dufata hari umuntu se wari wagwarira ngaha ngo mujyane iriya umusegetera umwe babiri ngira nuko tudavise amakamera ngo tubikamere tubibereke ahubwo ujya urembye wese ubu tumujyana mu musegetera kumushikana aho bavurira iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri iyi nkambi cyiyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri iyi nkambi ryarimuriwe mu birometero bigera kuri bitanu n'inkambi y'umurongwe dore ko kubera urugendo izi mpunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro hari umwana uheruka kwitabira imana mu nzira bamuhetse mu ngobyi saa cyenda z'ijoro bamuvanye mu nkambi saa icyenda z'ijoro tumugeza ku ivuriro baranka kutugurura twadodora ahetse umwana niho wuguruye bati ni kuko umwana yarembye tumutware iyi bara tugeze ngaho tumwana wanyu yakikaye ngo turagira kure nimusubira mu ikambi turamuduga no ku ikambi tutosaba no kwambira sobe suza mu ikambi ku buryo umuntu umwana umwana arembye tuja kumutefu twajya kwa shoferi tunambira twari umuntu kwa muganga ageze kuramerewe nabi bakadufasha hakiri kare umuntu anawe atararemba cyane si urusobe rw'ibibazo by'ubuvuzi bugaragara muri iyi nkambi y'umurongo byonyine ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere y'uko ishingurwa urabona mbere umuntu yarapfa bakamushyikira mu buruhukiro akazova ari mu isanduku bagenda kumuhamba ariko ubu bari barimo barabafata bakamujyana mu mahangari urabona ko mu mahangari hariyo abantu benshi abana ni benshi abana kubw'uko ujya muntu atabaringaniye kandi yamaze gupfa abantu bashobora kubona kurira ingorane zo kurwara ugasanga agasafuriya kari ngaha umupfu nawe ari ngaha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'imurongwe bwana nyanzira felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambilanse bakigejeje mu ishyirahamwe rya adc ari naryo rishinzwe ubuzima muri yaseri ikibazo cya ambilanse tuguma dusaba dukoma amashi ariko ntabwo turabona ko ambilanse iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye murababwira bakababwira gutyo batubwira ngo ni itegeko nk'uko abatugutone iyo bari bideperasa avec les pieux bakaza ku bitaro natwe bwe abarefugije tubikore nk'uko babikora nabo nyene babwira yuko dusa kumenyera nk'uko twari iwacu kuko ubu tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitanu ishyirahamwe rya sere ryifuza yuko ibikorwa biri mu mashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye dore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi edase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongo yo mu ntara kivu y'amajyepfo
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
umusore w'umurundi witwa nsengiyumva emile niwe wegukanye ishimwe ry'urubyiruko rwitanga cyane mu migambi y'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka afurika y'uburasirazuba we ahinga igiterwa cyitwa ibizinu ni ukuvuga ibihumyo mu kinyarwanda Pierre Claver niyo nkuru ari arusha aho uyu musore nsengiyumva emile yaboneye igihembo cye araduha inkuru nkabandi umurundi nkabandima ibizino ibyo bita mu ifaransa amashampinyo yitwa emile nsengiyumva ubwo burimyi akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato kugira ngo ashike aharonka agashimwe ku rwego rw'akarere ka afurika y'ubuseruko yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka iyase hamwe n'ishami mpuzamakungu ryitaho uburimyi efawo nsengiyumva si umurimyi nk'abandi bose ahubwo yabitanguye yaheje nejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri neje amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu icyo e, gitabo nanditse ngiye kugiheza e, ncambona yuko kurima amashampinyo ari mbo proche iri rentable hama mu nyuma rero nca ndavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye e, reka nuguruze sosiyete ndabirime hama nca ndabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi turahingura ibizinu byumye ifu yavyo hamwe n'amasambusa ku myaka yiwe atarashikana mirongo itatu n'itanu sengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca bene tukaja kwiga kurima tukaja kwiga korora amafi inkoko n'ibindi byinshi bivanye e, n'icuba watoye ushaka gukurikirana iyo ibintu byagenze neza umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'ito nimwe akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na cumi na gatanu yatumye ahomba kuko amahoteli atasubiye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe ahamagarira abandi bakiri bato nka we kureka ubunebwe no kutagayo akazi maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma e, nuko e, bomenya yuko kurima ari akazi umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo e, yarima ngo ukore iki akabwira ngo ntaca akora abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amererwa neza e, notera kamu abajene ndababwira ko batotinya kuko babona yuko umenga abantu bafite amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamenya ni ibintu biteye ubwoba ariko sivyo twatanguza amafaranga make cyane make make cyane mugabo iyo uri kurakora uza urasanga umuntu agutera intege agushigikira ntibagire ibintu byo kwigana ariko bakora icyo kintu bumva kibarimwo icyo kintu bumva bafitiye inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke cyangwa ngo yorora ingurube nabo bace bavyigana ariko muri bo indani batuva bafite pasiyo ivyo bintu muri ayo mahiganwa inyuma y'uburundi hakurikira ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u rwanda ubwa kane naho hari umwigeme w'umutanzaniya ubwa gatanu hari umukenya hanyuma umwigeme wo muri sudani y'epfo ubwo rwaruka rusaba amaleta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu rwanda ni claude munyandinda umupira w'amaguru muri shampiyona y'icyiciro cya mbere igeze ahakomeye ikipe y'abasirikare b'u rwanda APRFC imaze kwiharurira inzira ishobora kuyigeza ku gikombe uyu mwaka ejo bundi buriya kuwa gatanu iyi kipe yiyongereye amahirwe ubwo yatsindaga mu cyeba wayo Rayon Sport ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade national amahoro i remera ibi byatumye APRFC ishimangira umwanya wa mbere mu gihe hasigaye imikino ine gusa kugira ngo shampiyona irangire ifite amanota mirongo itanu n'ane mu mikino makumyabiri n'itandatu ikaba yarahaye umwitangirizwa w'amanota atatu ikipe iyikurikiye ariyo AS Kigali cyane cyane ko iyi AS Kigali yatunguwe na Kirehe FC ikayitsinda igitego kimwe ku busa Rayon Sport yo iracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo ine n'atanu ikipe igeze aharindimuka ikaba ifite ibyago byinshi byo gusubira mu cyiciro cya kabiri nimero plast ifite amanota cumi n'umunani n'umwenda w'ibitego makumyabiri n'umunani tukiri mu mupira w'amaguru amakipe abiri azazamuka avuye mu cyiciro cya kabiri akajya mu cya mbere yamaze kumenyekana ayo ni as muhanga y'akarere ka muhanga hakaba n'intare fc y'urwego rwa gisirikare ejo ndi kwa gatandatu intare fc yasezereye pepiniyeri muri kimwe cya kabiri kirangiza itsinze ibitego bibiri kuri kimwe ku giteranyo cy'umukino ubanza n'uwo kwishyura as muhanga yakuyemo sorwate ku bitego bine kuri kimwe mu mikino yombi muri volleyball ibikombe bya shampiyona by'uyu mwaka byamaze kubona ba nyirabyo haba mu bagore ndetse no mu makipe y'abagabo ku ruhande rw'abagore ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya rwanda revenue authority yegukanye igikombe imaze gutsinda apr volleyball club amaseti atatu kuri abiri mu mukino wa kabiri w'akamarampaka playoff mu bagabo igikombe cyatashye mu ikipe ya gisagara volleyball club imaze kwiyunyuguza ikipe y'ikigo gikurikirana ibirebana n'ingufu mu rwanda reg volleyball club ikayitsinda amaseti atatu ku busa mu mukino wa kabiri wa playoff wabereye kuri stade ntoya i remera ejo bundi kuwa gatandatu kapiteni w'ikipe ya gisagara volleyball club vincent dusabimana uzwi nka gasongo avuga ko igikombe bari bagikwiye kubera abakinnyi beza umutoza ukomeye ndetse n'ubuyobozi buhamye aboneraho no gusobanura impamvu gisagara ititabiriye irushanwa rihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo muri afurika umwaka ushize umutoza umutoza wacu umutoza w'umuhanga ni ukuvuga ngo rero ufite ubuyobozi bwiza ukagira umutoza mwiza ukagira abakinnyi beza icyo gihe byanga bikunda uba ugomba kugira icyo urusha abandi mu gihugu kudasohoka kwacu umwaka washize ntabwo ari ikibazo cya ekipa ni ikibazo cya afurika njye na bwanjye navuganye n'umuyobozi wabo ndamubwira ngo ntabwo ikipe zishobora gutangwa no kwiyandikisha niyo amakipe ya ejibuti yariyandikishije arane kandi ntabwo abaye shampiyo ni ukuvuga ngo rero nabyo dukora ubu ngubu tugiye kwiyandikisha mbere ku ruhande rwa reg volleyball club umutoza jean paul mana asanga gisagara volleyball club yarabarushije ubukure gusa ngo ikipe ya reg nayo izakomeza kwiyubaka gisagara yagiye itugaragaza aho maturite iri hejuru hanyuma bafite uburyo batangira neza noneho bamara gutangira neza bakaba bafite marije yo gufata risike yose ishoboka ikipe umunsi ku wundi sizoni ku yindi ikipe iba igomba kwiyubaka iyo ibintu bitagenze ijana ku ijana uko wabishatse uba ugomba kongeramo erema rero ubwo ni twebwe dukeneye kuramforusa kurenzayo yo ifite shampiyona kuko ni twebwe dufite ibyuho byinshi tugomba kuziba tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye iminsi mirongo ine n'irindwi gusa kugira ngo mu rwanda hatangire rya siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda mu kiganiro kigenewe itangazamakuru cyabaye kuwa gatatu w'icyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi bwashyize ahagaragara ibyerekezo iyi turu ry'u rwanda izanyuramo ku nshuro yayo ya cumi intera ziyigize ni umunani arizo kuzenguruka mu mujyi wa rwamagana kigali huye huye musanze musanze karongi karongi rubavu rubavu kinigi musanze kigali no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa kigali basoza amakipe azaseruka yose hamwe ni cumi n'atandatu hari gsp yo muri algeria na novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika aya yombi akaba akina ku rwego rw'ababigize umwuga hari kandi amakipe ane y'ibihugu ariyo u rwanda etiyopiya eritereya na afurika y'epfo hazaba harimo nanone amakipe atanu ku rwego rw'amaclub azaturuka hirya no hino muri afurika ariyo benediction na ami sportif yo mu rwanda kenyan riders safaricom yo muri kenya sampada yo muri afurika y'epfo ndetse na bayisi kazar petro de rwanda yo muri angola andi makipe atanu asigaye azaturuka hirya no hino hanze y'umugabane wa afurika ayo ni lu swiss romandi yo mu busuwisi embrace the world yo mu budage Pays des Olondes, Côte de Lumière na Haute Savoie zo mu Faransa tutibagiwe Mark Pro Gym One yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri siganwa Tour du Rwanda rizaba mu kwezi kwa munani kandi ubundi ryari risanzwe rikinwa mu kwezi kwa cumi na kumwe niryo rya nyuma ryo ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri kuko guhera umwaka utaha rizazamurwa rikajya ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana aratubwira zimwe mu mpinduka zizaba zifitanye isano n'uko kuzamuka mu ntera.
kabiri n'igice kimwe ibihembo bizazamuka ku buryo bugaragara nuko turu di rwanda yitabirwa cyane cyane n'amakipe yabigize umwuga nabyo bizahinduka kubera yuko hari amakipe wabonaga ko nta nyungu abona mu kuza muri turu di rwanda ariko kubera ko tugiye kujya muri kategori yindi kategori yari yihariwe n'isiganwa rimwe gusa muri afurika ryo muri gabon ubu natwe turu di rwanda muri bibiri na cumi n'icyenda turayinjiramo kandi ndibaza ko bizarushaho kugira ngo bitwereke umukino mwiza bizarushaho gutuma amakipe akomeye ku isi ayitabira twabibutsa ko umunyarwanda joseph areruya ariwe watsinze isiganwa turu di rwanda rwanda ry'umwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda siporo n'imikino mu burundi evariste nziko banyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa cumi na gatatu mu mpera z'indwi twari turangije kuri w'imana christe roy watsinzwe na lion star kimwe ku busa rainbow watsinzwe na la colombe kimwe ku busa pvp buyenzi watsinze onze twari cyenda ku busa fofira utsinda ubuntu fc umunani kuri kimwe imigwi ikurikirana uku gukurikira fofira w'ingozi ufite amanota mirongo itatu n'indwi uri mu kibanza cya mbere pvp buyenzi ufite amanota mirongo itatu n'ane uri mu kibanza cya kabiri la colombe ufite mirongo ibiri n'atanu uri mu kibanza cya gatatu rainbow uri mu kibanza cya kane ufite amanota cumi n'atandatu lion star w'ingozi ufite cumi n'atanu uri mu kibanza cya gatanu mu kibanza cya gatandatu hari umuntu fc wo mu kayanza ufite amanota cumi n'atatu christe wa w'igitega uri mu kibanza cy'indwi ufite amanota icyenda onze tuware wo mu kinama ufite inota rimwe uri mu kibanza cy'umunani ari nacyo cya nyuma ikibonekeza ni uko umugwi fofira w'ingozi usa n'uwamaze gutahukana ikibanza cya mbere imbere y'umunsi umwe gusa usigaye kugira ihiganwa rirangire christe wa w'igitega hamwe na onze toile wo mu kinama mu gisagara cya bujumbura ikaba igiye gukoroka mu cyicaro cya kabiri bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
inshuti zacu muteze amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
nk'uko bisabwa n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ubushyikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugenda ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubushyikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika burashima ukwiyemeza kwa leta y'igihugu ca gambiya ku vyerekeye ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida wa gambiya adama baro yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo yo kutisunga idini nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya yaya jame yahoze ari perezida ryatangaza ko gambiya ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya kisilamu inshuro zitari nke perezida baro yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo vyerekeye amadini n'imico kama y'igihugu perezida baro yasabye inshuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere perezida baro kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umushikiranganji ajejwe uburimyi omar jalo yemereye abayisilamu baba ahmadiya jamad ko leta izobakingira ku buryo bushimishije ibwirizwa shingiro rya gambiya ritanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cyose ibyo bitageramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini gushyiraho leta ifatiye ku idini no gushyiraho imigambwe ifatiye ku madini kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenyeye harabaye umwuka mubi y'amara hagati y'abayisilamu b'abasuni aribo benshi muri gambiya n'abayisilamu b'aba ahmadiya urwego kizigenza rwa kisilamu rwabandanije kuvuga ko aba ahmadiya atari abayisilamu b'ukuri urwo rwego ntirwemereye abahmadiya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago abayisilamu b'aba ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvu botegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane nta ruhara leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri gambia patricia alsop yibukije abategetsi b'ico gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu vyerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
inshuti zacu rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.